I want to know ¡Gracias! blessed Nigeria. So Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? Which way Nigeria? Tell me. Which way to go? Which way to go? I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Mm, want to know. Which way Nigeria is heading to? Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria, so Nigeria won't fall. a reality. Let's right, my people, I salute and welcome on this uh, beautiful morning to Inform Me Radio and this now. Uh, State of the Nation program, the program where we take the enter into waiting they happen for our country, Nigeria, and then we will come try put belly, analyze them, then use our third eye, and uh, we also pray say make una use our third eye, take look things beyond the surface um, my name na olayemi i salute una well well no be only me the inside studio my brother go talk to una and then in go take the our studio anthem Will be the difference between political power and traditional power because e good make we know so that we know where we dey and how we fit take rearrange ourselves you know, for the beginning of this um, year, we talk about rebuilding the nation. The indigenous people of Nigeria need to rebuild the nation. E get some places where uh, never bust finish. So, uh, if we dey attentive, then um, we learn from the other areas where kata, don't eh, bust. don burst well well, we go fit now can say okay that kasala so the way wey e be for dem e no go happen because by that time we go don we the indigenous people of nigeria go don come together do a network and strengthen our ancestral mm-hmm. um, ancestral wetin i go talk ancestral lands lands uh, laws and beliefs and all that to take protect our heritage okay i don first tell una my name i go still tell una again na olayemi na im dey behind this microphone so <laughs> alright oga adeyomo shapale shapale adeyomo akao dey greet everybody this morning we thank baba god as e don bring all of us together again where you dey listen to us wherever you dey for the world in nigeria whichever state you dey any community where you for dey listen to us this morning we wan let you know say we appreciate you well well we thank you as you take dey there they listen to us. Uh, whatever contribution you make to take sponsor these programs, to make sure Inform Me Radio constantly day on air. You no go to be no matter how small and big it is, it we go appreciate them. To those went there with us last year, when do small contribution with the con- with the thank on our way, and uh, those when see they think and say this year they go won't do, we go still they welcome on our way know. Um, make una no forget say this one we dey always talk am before we start our program when um, um, madam don already mention um, the difference between political power and traditional power political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people while traditional power na power given by god it is a birthright and is to be enforced by the people uh, e good make we understand say when god won't ordain who go near the people pass na king is that, na he choose He give authority to them, say me that they choose king because it go come they begin they administer directly the things when go take guide the children of god then now even now na you the authority still there with na make am wen be God given power, birthright, and is to be enforced by the people. And it could make you understand from the people, neither foresee ancestors when you they represent. And because of this, now you as a traditional ruler suppose get the people for mind on waiting go good for them, how we go fit make sure peace day, and how we go fit day together to fight a common enemy when they steal our peace. Come out. and uh, e good make we equally realize say political power in most cases i read for somewhere say government dey bring am if you look at the language where e for come you remember the origin of that word <laughs> government i i the thing touch me hmm. because i wan say for the first time i don get a little knowledge beyond the way the matter just be hmm. and you come discover say na something when people put together to just control human being cautious mind hmm. and try to i think it's I, I, another way i am gonna use them is government was brought to enslave mentality <laughs> and so it could make we understand say the actual government when the people really desire and when go help we, the people where we need where we need now the traditional government when go fit help to touch issues when me and you they see one on one however some people still they get political traditional office <laughs> but if not that kind person you be ancestors they see you so no use your office take they sell your people out because of the way you take get your kingship but to those when the ancestors choose the people choose work for your people so that your reign may be long and to those when get political office you think say na power to the people no but you get they you got power from the people and so 2022 learn to understand say the word must no suppose dey your language because na the people get the power and so you now go back to the people to always that is why we dey talk about when people dey undergo good governance because na people get their power na dem dey control am you suppose to dey hold town hall meetings with dem on things you intend to do wetin dem need how you go fit because the finances and the things wey dey with you na people own na dem dey pay the tax na dem dey raise the revenue for you and so enriching yourself with it you con dey feel say you don get the power you con dey quote gazette for dem e good make we understand say with time that your power go expire in 1461 days after that, you go discover say you are not actually the owner otherwise during election you for no dey do campaign you for no dey run up and down dey seek for pipo support you for no dey print souvenirs make dem dey wear your shirt if na power from you to the people, you for just mandate say today all companies print and distribute and give hmm. you go discover say not be so e dey be during election so its power from the people. therefore the people henceforth 2022 control the power of politicians so that make them know they misuse the power and even use am dey oppress the very first government obtained by god which is traditional uh, uh, um, uh, office Office. so i dey greet now? once again inform me radio dey greet now happy new year again all right so <laughs> oga uh, you know say nothing They shock me again but we hmm. need to bring this one to the fore make our indigenous people those ones wey never wey hmm. never eh, hear before or wey no know wetin dey happen you know make dem know wetin dey happen i remember those days my papa no dey miss to buy paper <laughs> okay. he he dey buy newspaper every day even uh, okay before he die blessing na when he dey hospital Now i no come take the read paper Now i no yes that time wey e dey hospital and e stay for hospital not too long mm-hmm. <laughs> so <laughs> e dey always read e say im wan know wetin dey happen but e dey beyond us knowing wetin dey happen where we dey now na for us to know and think ahead. Yes. Think ahead of wetin dem dey show us because everything gets beginning and end. And end. Yes. You know, and for those of us wey believe the good book, tell us say God know the end from, from the beginning. The beginning he know say god know the beginning from the from end, the end. No. so he say but he know the end from, from the, the beginning. beginning so when you dey look with your third eye <laughs> you go dey see the end yes from the beginning and from wherever uh, things dey right now everybody dey do mm, mm, mm for the presidential interview e get one wey catch my attention wey i throw am for somewhere and then by the time we go social media you go see wetin people dey talk but immediately i see am my mind don go somewhere we go fit see that uh, story for the punch newspaper yes wey dem say cso sans fault buhari's warning against court summons after office when i see am i laugh eh say buhari they won? oga president dey warn eh, against eh, court summons after office why they won? so he know say wetin im do good well well so he don fortify himself don arrange every everywhere He say documents dey there abi He say records dey eh. to show so anybody wey dey find anything go record Uh -huh, say the record no ask me He get he get another statement wey he make for that statement He say uh, should be ready to account no the yeah, come on. Uh, eh, if you go down take second paragraph a bit odd uh, there's something there okay he say all important things i made sure are on record He say all important things He make sure say they dey on record if important things dey oga adeomu e mean say unimportant things dey wey no dey for record yes according to him from this statement yes they teach us say make we dey learn to <laughs> to interpret. interpret and read in between the line. reading between the line. even while filling fill in the, fill uh, the, the blank uh, spaces. spaces. even why i still dey ask that question till today. Uh-huh. so which means e get on important issues wey no dey on record wetin be di unimportant from from um, the things wey don dey happen since 2015 till date oga adeomo <laughs> wetin be the unimportant issues wey dem no go record how many indigenous nigerians don delete since 2015 till now how many eh, communities the indigenous communities bandits and terrorists don take over till now are these things on record? Okay. How many men, women, children dey displaced from their homes? How many of them dey for uh, IDPs? Are they on record? Are they on record? This na the unimportant issues wey no dey on record if you dey talk say the important one dey on records the unimportant one i believe na the things wey get to do with the indigenous people of nigeria <laughs> we go we go enter the matter oh, when you begin talk we go enter am because oga falana talk some things he don talk say I go talk say dem no go make dem no question am make dem no call am say na only dead body na dem no fit question abi mm-hmm. except except except except oga Accepting excepting the kanu is correct <laughs> <laughs> okay first of all ma i thank you well well when i first read that matter i go punch go through read all that see comment of people i come sit down for where i dey i dey laugh first of all ma even as me and you dey here so what is important to you feel different from what is important to me. very true. so if he use that language say the important na there i wan for start o. Mm. if he use mm. the language say the important things are in record it's very likely that say if me adeyomo akao become the next president of the country wetin dey important to am when he put for record may not be the things i want as important things. Mm and so e ask the. or say na say they no even dey important to the indigenous people, people, people of nigeria i dey always wan emphasize that. yes because no, eh, make me dey come so uh-huh. say first of all e possible say wetin dey important to am when e feel say im keep for there and not the things that are important to me when me want make i see or do that is one two the things when dey important to am may not be the same things when dey important to the indigenous people of nigeria mm. and so when they use the word the important things are there the important things on how you cover up cases of frauds. Mm-hmm. the important things on how you brought people into nigeria army when no be recruited nigeria army officers mm-hmm. when we see custom officers when they salute no know the direction when hand and leg dey go at the same direction mm-hmm. the bringing in men to wey you strategize mm-hmm. na dey be the important things wey you put in place well i i first make i come you see ma the man when he dey warn him wife ahead not to check how long e third leg be na because e don already know say wetin e dey there no fit no <laughs> no fit do e job e no go fit place the woman the woman na <laughs> the simple word be that o oh. the reason why you dey warn ahead say madam this i no show you so no mm. just complain o oh. mm. just accept it me and now mm. husband and wife accept it the time when e suppose take talk am e no gree talk am because he know say the woman fit insist i have to say or i do not say i do the moment he don marry he don marry put for house finish now e go say he say death do us apart yes only death do us apart so <laughs> when he come bring fingernail out as property <laughs> eh? <laughs> yes he bring wetin ah fingernail e go come bring am out as property He go woman say what you say don't forget that you already had an agreement just now that you will not complain so na there dis man dey go but unfortunately i think nigeria dey wiser than the situation wey im dey create already first of all e show say e know for eight years say e government fail two e know say the yearnings of nigeria the cry of the indigenous people of nigeria not be the agenda when e run hmm. three e know say the indigenous nigerians go always ask question about the programs and the activities of the e-government when they don comot for office four e know say more secrets go dey open go dey revealed after im e don comot even as we you know say you know nothing be secret for where we no no uh-huh. for us not be say because month is dey when when our mouth no go even fit go because make e no be like say we dey uh, uh-huh, we dey uh-huh, try cause well for town <laughs> but even at that most secret go come dey open and because of the dey one ahead unfortunately na there e for make mistake <laughs> you see. it just it just direct more eyes. Ah, eyes on him on now on him now. Yeah, so ahead that we, of eh, ahead of so, uh, the uh, living day. yes so that the, the this na eye opener for the indigenous people of nigeria those ones wey be say dem no dey reason why. before. yes. this one now na to say. Eh? Eh? you mean. you eh, then di more diggings go come out no, na no diggings don already start already im don already see dem na im make am you know i be like say na this week i be okay next week na in the case when sarah carry go ecowas court abi mm. west africa whatever court dem go do judgment on twitter and more cases dey court dey wait for am yes the issue of uh, human annihilation and whatever when they still carry am go e dey there dey wait mm-hmm. so e go answer court cases both within and outside the country mm. e know and the illegal contract illegal contract e know eh, so many things dey ground but here i want to come into this matter first of all uh, the kind my father used one language some years ago before he go he go around uh, i think um, uh, 28 years ago on the 4th now he be 28 years for where he go see father uh-huh. now when the when before he comot he say man when he know say wetin he do for where he day? he no do anything to serve himself but the people e know dey fear ahead of the day when won't come comot for house because even if he come comot for house e know say when you come from e back they check you no go see anything e know the government oh the man know the government when he make this statement but i did, I did see the relevance of that statement today say that is you know hide anything secret for your house if you come out, person go your house go search you no mm. go see anything take implicate you Now, im be the person when they talk say yeah there is no cockroach in my eh, cup uh, say e get na person of uh, dis e dey discipline and he get integrity now if dis man dey warn ahead na to let you know say di integrity show to us before around 2015 na fake one that is mm-hmm. one and make i show example of how e be fake dis same person tell nigerians say there was no subsidy throughout jonathan's government because na him be the immediate government wey comot for dat place before jonathan e oga wey we dey call maru musa yaradua wey almost the whole nigeria like na him be one president wey i know say he die the whole country feel say dem miss person mm. i i'm sorry to say but i need to voice it mm, mm. even till today people still dey talk about am because his approach to matters and governance and the way he do it in get the intelligence. the man dey get intelligence and e show an educated teacher wetin e go fit do then he come leave office for death jonathan take over This government and im friends and the people wey help dem do propaganda den tok say no subsidy if today dem don remove subsidy almost three times from di same regime of di same person wey tok say no subsidy e show there was no integrity from di beginning and so the subsidy alone is enough of a query mm. when a government need to come back to answer and so they dey warn ahead una no call me for that lie when i talk that time o. Oh. <laughs> two. and wetin dem dey call lie if you dey for office you lie wetin dem dey call am. perjury. all right. and it's against the law. okay. and for Which those. law. the the the constitution when im take swear oath enter office na you sure say na the constitution e take swear eh, na you know because the chief justice of the federation that day time eh, no be the one wey dey carry bag no no Okay. the one wey dey that time na wetin e hold carry come office the eh, eagle square be that o oh. okay okay maybe na the second after the second <laughs> swearing in na im things call yakata yes but irrespective of what it is <laughs> any oath where you swear where he go pledge your allegiance nigeria go carry constitution come court and dem no go use sharia for am because no be sharia govern nigeria Mm. Mm. but if you even go back to the same sharia law he has gone against them yes very sorry you know sometimes people dey think say we know dey people no dey read <laughs> if you check surah chapter Four, read through you go know say even the laws of sharia the present government go against them on the issue of life and property mm. so from use sharia triumph ife, use constitution triumph ife. but nigeria believe say na constitution dey take wrong government and for that reason not be gazette in fact if you even use gazette sef <laughs> e no near fail sef na na pass na understatement na woefully be the only language that can be used there <laughs> therefore e good make him understand say ahead of him a friend wen come from south africa dat time wen dem build di statue mm-hmm. for imo state mm-hmm. if if south africa fit put am for dock make him know say e even go beyond dat guy and according to falana say na only dead body dem no dey try but unfortunately i think i need to add to falana statement say dem dey try dead body that is why the nigeria constitution say when a man is guilty you have to chain his grave until after the expiration of that sen ten ce dem dey chain the grave nigeria police does it nigeria uh, correctional centres does it and na until e don finish before dem go go there go remove the corpse from the grave which means the man is still on trial or Uh, serving the death sentence, sentence until the thing finish before they remove am make we know the feel say maybe people no too know law and so the time has come you know you use a, a word that day say you drop something for somewhere say when the rich you know the rich dey <laughs> make laws and because of that na na only the poor always dey obey the law but if the poor eventually make law there will be no rich person around i think you know when our brother interpret am e say na the person wey poor now they make law but he can't interpret am to the poverty of the mind of the mind yes mm. but uh, the idea of the writer say dalton in in they come from the angle of physical wealth physical riches and the position you have make you fit very important above every other person mm. and because of that they make law for the people when you feel say you don't pass them to obey. But unfortunately, this time around, the indigenous people of Nigeria will make a law, and it's going to it's going to work. Nowhere I say go, it will work. They don't already they see the hard writing. I make them on the same NTA make one make uh, mistake, Channels. speak one language. NTA, I be channels. Now NTA and channels hook that project. Okay. You know, on uh, uh, channels transmit them, NTA transmit them live. But what happened? We say when e dey use that language of make them no ask me They still ask am one question that has to do with the issue of eh, whether apc go win election you remember Yes, na the same process na the same interview before go use that language hmm. say if apc no take care they go lose election by 2015 to pdp the same way pdp did not see it coming by 2015 first of all you don finish a government that is a statement to apc they need to go home and think hmm. say this guy is going to hand over to who them no think it was a political response when e tell you say i do not have interest in who succeed me it's not it. it's not true so integrity not dey is aware of it already otherwise e should relocate from nigeria when they don't win election make e come back then e go find out whether the day when e wan do the swearing whether they do swearing in and that handover note whether not be there e wan pass go prison. oga by that time Eh, another one wey dey greater than omicron go don come so na na na na na visual handover e go be abi you know say we dey we dey sabi think ahead for them. <laughs> the one wey dey strong so nigeria will agree the handing over na e no go be physical thing e go be virtual <laughs> so the nigeria go agree to the point of letting omicron get to 29 <laughs> the indigenous people of nigeria na don hear when this present government tok say na december 2022 na coronavirus go end they made a they made a mistake by issuing that statement last month or last year december Let's say it will end by 2022. 22. So it therefore means by 2023 during the election there will be no, no coronavirus, no. Mm. there will be no delta, there will be no variant, there will be no Dubai, there will be no uh, whatever the, variant. Okay, know, but after the election. No, after the election, you go wait until after it don't hand over. <laughs> before before we go before see another, Italian variant. <laughs> <laughs> God maybe this one na nigerian variant na we go see na no we don first see delta na delta dey here now we don see delta We don first get one for inside delta so eh, oh. funny enough dem carry our state go south africa say na there for come dem still carry our state go dem come carry omicron and somebody dey inside the present ministry wey dem dey use o start im name oh god oga omo you are not serious <laughs> All right, so my people, now they listen to us on informe radio this morning and dis na the state of the nation we just dey eh, try they chook mouth dey analyse eh, the comments where our president oga presido buhari they won against court summons after office meanwhile csos and sans don't fault that in statement so as im con even still tok say In get records he say uh, e say anybody wey carry am go court okay make make i make i talk am the way e be eh. He said uh, uh, president statement during the interview on Chinese Television on Wednesday say anybody wey ask am to come and give any evidence in any court when im comot for office say dat person go dey for trouble because im already make sure say all important issues are on record so when we start we come talk say if na important issues dey on record e mean say unimportant issues not dey on record yes and di unimportant issues na im be di issues wey actually concern the indigenous people of nigeria we come further come dey ask say okay how many indigenous nigerians don delete wey boko haram and eh, bandits and gbogbore don delete comot how many indigenous nigerians dey for idp camps how many indigenous nigerians don lose eh, their life their properties wey be say dem don run comot for their properties e dey on record <laughs> so if anything wey concern the indigenous people of nigeria Not there on record eh then we go still get something to take eh, hold to take query and question and carry and go court for eh. Eh, make i wan think from another direction mm. as i dey read the thing as i dey read am mm-hmm. i choose to pedal slow and low and low. make i give him make i no fire am i wan help am i think the man was talking to his ministers i want to assume that he was talking to his minister say una they approved things on my behalf una no tell me <laughs> una they change document as soon as like una no tell me so any of you when call me tell me say na me give that approval you will be in trouble you remember mm. say one during jonathan call jonathan say make it come when they come say make pay five billion naira transportation for jonathan to come court so the same thing it is this time and remember say this government document day on print media wen talk say di attorney general di kabal in presidency and e own boys wen dey office dey sell government property and recovered loot put dem for pocket so in case in case now your third eye don open just now again yes so in case another aspect yes and and because i read the hmm. thing something is pushing me to say let me look at it from this angle mm-hmm. say if they call me for any of your case document dey document dey o but in case you come call me say na presido oh, give approval na you eh. sign am document you are in trouble with me but to the general public how can nigerians be in trouble when they take this matter to court one afghanistan made a mistake nigeria has followed suit afghanistan when did they get taliban as a problem the government then and the united i mean united states feel say some of them don't repent they brought dem into their mm-hmm. security architecture and virtually they never knew where they never knew they were still more until the day when they choose to take over when President gbaga when those same guys when they inside started the operation the president ran away today who get afghanistan no matter what, the whole world they talk and the sanction that is coming from america and uh, argentina and whatever wetin don happen to afghanistan their women are in trouble a few days ago even mannequin dem dey cut im neck not only the women not be only the women no ah. i mean all the businesses are in trouble now ah. those ones wey dey sell jeans before dem no dey sell jeans again you can imagine say dem go there go dey slaughter mannequin eh i was reading a few days ago in um, in afghanistan that dey slaughter mannequin hmm. say is an embarrassment to their religion say you cannot use it to sell clothes anyhow let's okay leave it whatever boutique business is not a problem mm. a lot of businesses are going through close, yes. yes now nigeria felt that some people went don get hand for bad bad things before this government me and you know they over and over when they no fit defend mm -hmm. they don bring them bring them in, in. come give them even very very important, important positions. positions in the security force and today those when they collect data o the people when they in charge economy, digital economy o and the people when hold your own data go go go mm. they are all having affiliation with this same set of people no forget say the man when we dey call shy gomi use one statement i dey like mine i dey keep people statement for them? o he say removing this guy will mean a doom for nigeria for nigeria and so when this man dey talk say you will be in trouble that hmm. language is very weighty i am for everybody i am from nobody meaning it meant something many of us did not know until today see as me and you dey talk so nigerians now know that he was actually for nobody he came for his own person now if he tell you say you are in trouble as a city president first of all you don check your guard who make up your guard your squad guard when you wan go query in government <laughs> the agency wey you wan use take investigate them. who are the people wey dey there you don fit do correction around them when you wan query in government to the very people wey dey go court wey be your own escort to court you don check them. who they be wey you won't go query government to the people wey dey sit down for judgment seat wey we dey call judges Judges. you know who dey be when you wan go query government so by the time you check who dey bring the ammunition wey dey take guide you you know am ah, when you wan go query government so you hmm. are in trouble and so it's a very you know when dem dey use the word say languages are big words that is it's too big. This the, the, this this in statement, they yes, very, very, very ambiguous. ambiguous. So it, it it mean a whole lot of things. One to the ministers, get ready. If you enter Wahala, don't call me. You will be in trouble. To Nigerians, if you invite me, you are in trouble. To the next president to, to coming, next president, if you talk hey, anyhow, somebody will take over your seat. Ogade so, that na another thing where we need yes. to because 2023 election if e go hold so a lot of things if there e go hold yes so when you check something something dey ground o holistically there is a plan When many of people many people no dey gree understand wetin dey play out we dey sit down dey seek the glory of the same man wey don hand over casket to you as gift mm. and so when when many of us dey watch just from one direction i dey prefer make people go stay on top of a mountain and watch what is really going on down there you know they say my uh, old man say one old man dey talk for my presence say who dey on top of tree dey watch the way people dey waka na him dey really see the good the good the bad and the ugly when dey around them who dey pick person. which kind mountain the mountain wey we dey go uh, beginning of no, the no not those mountain <laughs> eh, na ceremonial mountain. Ah, na uh, those ones. yes the real mountain na for you to as an individual person choose to tell god to take you away from their midst and see what is going on in the midst of mm. these people mm. na be the real mountain and the moment you do am you know you gave me a very powerful gift for the year uh, 2022 i think I, I, I publicly need to appreciate you uh, i start the matter and he say it all start with god na be the first package when they there i dey get through things and i ask myself it dey take me time to just sit down to dey agree with writer because i dey try criticize for me to agree i mean mm. for me to get a message but in this point i no fit fight the battle why because is it true say person wen design phone and you wen dey look phone go fit know am the same way no so person when design something and you when they give a guide or when they just give until you get the guide of wetin the person do you no go fit know am that way so god created nigeria you need to first ask him to take you out of here for him to know for you to know how nigeria really is <laughs> so many of us need to pull out from the society and watch the society. oga adeomo me wey no dey like to travel me wey be say dey bury my cord and i like nigeria like this wetin you come dey talk now. you know i no dey talk about traveling. <laughs> okay. if you travel you are only seeing the things they want you to see and not the real things but you can come out of nigeria and watch nigeria and get nigeria better. even within the even nigeria with nigeria within nigeria is the mountain i'm talking about which is first of all ask for god's direction okay you go ask god to direct you two you go choose to see the things people no longer see one day me and my wife we dey waka we dey waka go one junction now i tell am say i dey always warn you never look at the things people are seeing see the things others are not seeing only then will you help people who are vulnerable he said what do you mean i said okay let's watch here just be looking he no know wetin dey happen now i tell am say person don thief purse i said don't worry i wan collect am o As the guy just I give and leg, he fall. I tell him, so Yeah, give me that purse if you don't want anything to happen to you. The guy hand am over back to me. <laughs> He say How me know? I say yes, because you they look the things where people they look. Mm. Mm. But first of all, see who the emergency person when you you know this lady they come. Suddenly one young man they embrace them. How you know say they know each other? Check in hand they go somewhere. That is how you see things that others are not seeing. You say, eh? So he now started until she for that same junction cash person money dey pickpocket <laughs> so to call the long story short ma we fit comot for inside nigeria as indigenous nigeria to see mm-hmm. nigeria better so that make we no dey allow people like dis deceive us i'm not saying say make we travel you are saying nigeria better not because of say you travel out of here na because you choose to stay on top of the mountain first don allow your hands to be soiled Two, don't allow whatever they are doing, they carry you away. Watch beyond what they are doing. The real drama is behind the gift. And at the end of the thing, you go see Nigeria better. So mm. when this man they give this statement, APC he give them warning and it's a red card. Mm. Yes. APC as a government, I mean as a party, he gave them a warning and a red card be. I'm not for you. Because na CPC agenda I first run. Two, he gave The indigenous people of nigeria a warning if una think say una know me well una no know me o three to im ministers be careful because hand go meet you and if you come me you will be in trouble because right now power dey get a lot of them and they are making unnecessary statement here and there. yes so making, making blunders. blunders here and there so it's a passing ma if okay make i come back again na complete complete capsule of words when they carry so many tablets along. So the indigenous people of Nigeria should be wiser than the way of just attacking it. But I think it's a way for what to strategize better so that we for can 20, get him. 20. Yeah, 2023 and get them all, not just him, to account for all evils done. um, Ogadeomo, uh, eh, my people, when I see they listen to us on Informe Radio this morning, and this now state of the nation, where they try to talk about waiting uh, eh, uh, eh, Oga President talk say make dem no carry am go court na warning sef He warn dem say make dem no carry am go court eh oga adeomo okay to do the right things even the people wey dey think of to carry am go court dey clean na there be the matter their hands clean Oh. their hearts pure their words nko they never already uh, chop and dine together together yeah. because if they don chop dine play do all those things together it means the warning is given is also for them. for them yes because no forget i get wetin dey when they go fit dey hold you back. make we remember say we get government government uh, csos now. yes uh-huh. now we get eh, oh government don register a lot of csos so dem mm-hmm. dey pamper them, they lot a lot of them dey speak mm. sometimes even some some radio stations now government don get radio station agent when we go tell you criticize us first then later we go come dey run our programs for your hand mm. and then we don see am even for inside some states mm. now um, but let me give us an example I'm sorry to say, during Jonathan's case, uh, uh, uh, government, Lai Mohammed played a very vital role on propaganda. And Sowore was a very good agent of these same people. <laughs> now he make a project no go ever get ahead. Mm. Mm. Because the initial planning, they use them take drop demand. So anybody where don't first plan with with these people, people now nothing. Nothing. Because they don't already stain yes. Yes. their hands. And then two, I don't want to name any pastor, but those when the first go government, go government house or presidential villa, go tell them, say, I told you you will win your election. Mm, mm. Today, some of them are getting a payback of something that's different. And then even when they come, they blackmail them, saying a contract, now you desire, now make us know when we no give you, now make you come, they change your mouth now. <laughs> you see that it's like it's already an integrity because the thing say they dey look their religion as where when i don talk the people go respect hmm. but dem no know say politicians have no respect for you and your religion they only use you at the time of need so what i want to say is this e good make we dey understand one thing they say the man when he wan go challenge the gods first know say him hands clean he never first go meet the same gods when he wan challenge for help mm-hmm. before for help because the day wey you dey go challenge them and their help dey with you i'll tell you say make you give them first you first give them back and then only then and then we go discover say you have nothing to challenge with hmm. so you don collect contract before you don go home meeting with them before and then in the course of the meeting envelope enter your hand and you sign say you collect mm-hmm. and yet nothing nothing to show say you collect envelope mm-hmm. you don do things when people no know before if the answer na yes and you wan go carry somebody go court you should be ready for the trouble because okay. they go use am against you. oh so seriously Black you, re you remember i tell one story of one political party chairman when a city governor then call and tell am say this ten million naira na your own mm-hmm. just go house go you have done enough meanwhile e don document us e no know say somebody do research like this. as e just phone hand so that the video as e take collect the thing oh thank you mr governor <laughs> thank you mr governor now every video can be edited the video come later talk say go and give your executive <laughs> <laughs> Meanwhile, from the very beginning, executive no dey inside the language. When it was time to remove him as a party chairman, wetin dey tell am? They say you were giving money to go and give executive and you take the money home. And so integrity no dey with you, you are corrupt and therefore we have every ground to remove you as a party chairman. Mm. Now they carry the secretary and go put for another street. <laughs> but the saving grace wey come help am be say he come go knack wey no suppose knack na dey return the office <laughs> back to the bar. otherwise wetin i dey try let us understand be say there is always you know many even the so called preachers when they deep hand enter all these things no dey know say politician no dey give anything free free there is a price for it mm. so after you don come government house you don collect you come go your podium you come dey preach see finish wahala don come because you have collected na be the matter so the man when he wan go if you want to challenge the gods make sure your hands are clean so the indigenous people of nigeria whenever when no say their hands clean clean their hearts pure pure and the pure heart be say you dey run project nigeria yes o oh. not be ethnic not be say you dey run your selfish interest project o and not be ethnic project ethnic project o you are running project nigeria to make nigeria a better country than it is now and a competitive country to the world only then and then can you challenge and you be successful so when they tell you say you will be in trouble no why you should know that say you don't they corrupt already because they don't corrupt you No, say their thing they with you is a bug to make sure you never talk again all the hmm. days of your life okay okay just imagine now a minister go see peter obi when next kashakari born they tell am say government will assist so when government don assist to help you build rebuild kashakari mm -hmm. you go mm-hmm. go criticize them. okay or you come stand up say you dey eh, campaign say against them camp campaign against them. Uh -uh. you are in trouble. hey, <laughs> eh, make una open una eyes well well for twenty twenty three o. Oh. <laughs> hey all of all of una wey wan run for presidency for 2023 make una open una eyes o oh. <laughs> because the indigenous people of nigeria our eyes don open mm. and i want to really tell these politicians at this point the nigerian indigenous people of nigeria are looking beyond party party lines anybody when they think say na party matter person dey mean am hmm. and so i think abi i dey reveal secret now but e good make we understand no we dey talk to ourselves now we dey say ogade omo talk to the indigenous people of nigeria no no no uh, leave leave dem mm. so to the indigenous nigeria look away from party affiliations think of how we go fit make this country a workable country for us and then raise men and women let us within ourselves raise men and women stay with them fight with them and get it with them people dey when don dey run different different groups don dey support some don dey endorse some don dey go for prayer mm. houses to prayer houses mm. some are meeting traditional rulers already mm. for prayers and endorsement some don dey tell because I know say you know i dey talk am say at this point traditional ruler prayer do dey work yes that is why me dey beg dem since say abeg make dem no pray anyhow because they are actually the voice of the indigenous people of nigeria and na from the indigenous nigerians you get a king kings are not gotten as strangers into a community true so the indigenous people of nigeria na dem dey always be kings And for that reason, representing the voice of the indigenous people of Nigeria means we have to be cautious of the way we pray for this political elite. Because the project Nigeria can only be run by the indigenous Nigeria to save the indigenous people of Nigeria from the hands of hostage takers. Liberate Nigeria and all its states from the present because from up to down na hostage na nigeria dey north to south east to west everywhere everywhere and so e good make we save the country and so this period all our prayers as royal fathers all our prayers and the supporting groups make all of us know say the project nigeria na be the matter and anybody when e no dey carry agenda of project nigeria in fact no matter the number of people when they behind them failure is the only option Mm. Mm. not competition so right now nigeria look away and make sure nigeria becomes one to get who can actually lead nigeria because i no believe say you they choose you or give you that electoral election winning to become a ruler you no come as a ruler you came as a leader na only kings when dey each community dey rule i still dey talk that same thing hmm. tomorrow and so let us let them only kings only kings communities na dem dey rule political eh, all politicians are are supposed to be leaders Leaders. na here be the matter na well done but for leaders wey no dey warn ahead you too get ready because nigerians are warning you all your mistakes will be brought to book abio yes yes o we go we go come begin Analyze all of them. all of dem wey dey aspire to be president yes we need to my people wanna pay attention to to this um, for this radio program when the time reach we go dey announce each of these aspirants wey we go dey analyze. we go tell you wetin dem don do before the good the bad the ugly eh, so that we go know the one wey we go choose for the next one but i believe say one shocking one shocking something dey come say na person wey no even dey popular yes na im go be the next na the next president i no wan talk say na prophecy but i think somebody wey no dey popular not even among the all di looters wey dey aspire to transpire to inspire to <laughs> <laughs> na the the mindset of god be that hmm. i think now the real word when i want to use i no one talks and na even god now so they think am for hmm. nigeria god know they think e just you could just press the button go just add so now god intention be that for the country because now the only way we fit get nigeria back be that. all right my people now they listen to us on inform me radio this morning and dis now the state of the nation where the program wey we take dey talk about wetin dey happen for for the country nigeria eh, to the indigenous people of nigeria hmm, if we if we need to get this thing right na all of us to join hands together we must have a network like we start eh, we talk about rebuilding the walls of uh, of uh, uh, jerusalem when uh, prophet uh, nehemiah when god put am for im heart how e take do am each family stand for where dem dey so this one now each indigenous nigeria stand for where you dey your city your village where you dey so na there na so we go take rebuild all the boundaries wey dey for nigeria each community go stand and rebuild take charge when dem dey do the rebuilding even wen dia enemies no want make they rebuild the walls e get something wey they do as they dey rebuild dem hold swords to take fight their enemies wey no want make they rebuild am who be the enemy of the indigenous nigeria They they don use class take divide us say na me get money pass you so you must dey under me na lie all of us na human beings we be all of us get blood wey dey flow for our body if we begin see ourselves as god see us say na we na im children then we no go allow that class take divide us They don use religion take divide us though me i no get religion na relationship i get with <laughs> the god wey i dey say <laughs> They don use am dem say this person na this religion this one na this religion oga adeomo if you ask me i dey always tell people say i be disciple of of the lord jesus christ i no go tell you say i be christian no na you wey dey see me na you go come know say ah this person dey behave like christ behave like ehn so i be disciple of the lord jesus christ dem don use religion take divide us say this na this one e belong to this na this one e belong to but meanwhile wetin we suppose dey talk dey preach about na love my love for my brother this my brother wey dey here with me wey i dey touch so eh, na another thing na i believe in but me and am we be brothers yes this other one wey dey here na so e be e na man of many parts oh. but they don but they don they don divide us if we look away from the division wey they don put inside of us now they dey divide us politically make we look away from the political uh, from the party system and look at who get the interest of the indigenous people at heart human capacity building economic building these are the things wey dey important wey go build wey go help us rebuild This government don talk say they spend so so so billions of naira and yet we no dey see the the uh, the effect of those money wey dem say they in the if wey the money wey they say they don spend we no dey see am for the economy which kind government be that one so when we wan choose the next president make we look away from make we look at person person wey get the interest person wey get the the capacity and the capability wey we go support So get the indigenous nigerian nigeria and nigerians right dis na di small way i go fit talk today my name na olayemi i salute una but make una never go because we go soon enter our paper check check program i salute una